turashimye ko mandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika ikaze makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na jewe diana nininahazwe amashirahamwe yigenga arenga mirongo ine akorera mu gihugu c'u burundi asaba kutongereza ikiringo c'intumwa idasanzwe y'iryo shirahamwe muri ico gihugu turemeza ko agataya kazina muntu kifashe neza kudahirahira ngo bongere kiringo uwo twita umuraporoteri sipesiyare kuko ata kintu na kimwe ariko arakora kiretse ko uh, ari muri politiki yo guhiga akazi
uyu ni gerard hakizimana atwara ishyirahamwe folicon f folicon f ni rimwe mu mashyirahamwe atifuza ko fortune gaetan zongo atongerwa ikiringo co gukorera ku burundi nk'intumwa idasanzwe ya onu
rigiteka yashoboye kwegeranya abantu novuga barenga igihumbi n'amajana umunani bishwe ibiziga bishika amajana ndwi na mirongo inani na batanu
uyu nawe ni ancher niko yagize nawe atwara ishyirahamwe liga iteka riri mu mashyirahamwe yifuza ko ikiringo c'iyo ntumwa ya onu mu burundi congerezwa mu rwanda deni kazungu yagirizwa ivyaha biremereye birimwo ukwicwa rw'agashinyagura abarenga cumi akabashingura ahaba agiye gufungwa iminsi mirongo itatu imbere y'uko urubanza rwiwe ruburanishwa mu mizi uburusiya bwashize perezida wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha cpi mu mpfunyapfunyo ku rutonde rwabo rurondeza mu butungane abatembagaje ubutegetsi bwa nigeri basaba ibiganiro n'ubufaransa igituma muracumva ahandi hato mwidonido y'ano makuru musangwa ikaze kandi namwiriwe nshuti bakunze ibijwi rya amerika reka amakuru yacu tuyahere mu burusiya aho ico gihugu cashize piotr hofmansk perezida wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha cpi ku rutonde rw'abantu baronderwa thomas kamirindi yagirizwa iki uyo mukuru wa cpi
minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu y'uburusiya itangaza uru rutonde ntivuga impamvu yarushyizeho umucamanza piotr hofmanski iravuga gusa ngo hofmanski piotr yosef umunyapolonye arashakishwa mu rwego rw'amategeko ahana y'uburusiya mu kwezi kwa karindwi gushize uburusiya bwashyize ku rutonde rw'abo bushakisha abandi bacamanza babiri ba cpi uwitwa rosario salvatore aitala ukomoka mu butaliyani n'umutegarugori tomoko akane ukomoka mu buyapani naho mu kwezi kwa gatanu gushize bwari bwarushyizeho umushinjacyaha mukuru wa cpi karim kan bose uko ari batatu bashyize umukono ku mpapuro zo guta muri yombi perezida w'uburusiya vladimir putin mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka cpi imukurikiranyeho ibyaha byibasiye inyokomuntu n'ibyaha by'intambara byo gushimuta abana ba ukraine thomas kamirindi urakenuye tukiri ku vy'uburusiya inyubakwa n'ibibanza bitandukanye vyaraye vyononywe n'ibitero vya drone mirongo itatu n'umunani uburusiya bwagavye mu bibanza uh, bitandukanye vya ukraine ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu fidela niyo ngabo buramatari wa odessa yatangaje ku rubuga telegram ko inyubakwa zononywe ziri mu bibanza bikomeye bikoreshwa mu gushorera hanze ingano n'izindi ntete biciye mu ruzi danube yasiguye ko ibitero vy'uburusiya vyo mw'ijoro ryashiriye kuri uyu wa kabiri vyakomerekeje abantu babiri vyonona imodoka zirenga mirongo itatu igisirikare kirwanira mu kirere ca ukraine catangaje ko casambuye drone mirongo ibiri na zitandatu kuri mirongo itatu n'umunani uburusiya bwakoresheje muri ivyo bitero mu ntara ya Kherson iri mu bumanuko bwa Ukraine abategetsi baho batangaje ko ibitero vy'Uburusiya vyabaye mw'ijoro ryashiriye kuri uyu wa kabiri vyakomerekeje abantu batari munsi ya bane uramatari w'intara Kursk mu Burusiya ihanura bibe na Ukraine kuri uyu wa kabiri yatangaje ko drone ya Ukraine yakoroye bombe mu kibanza gitanga umuyaga nkuba ico gitero catumye umuyaga nkuba ubura mu mihana itari mike yo muri iyo ntara
umushikiranganji ajejwe igisata c'ingenzi muri israel kuri uno wa kabiri yagendeye arabia saudite ni urugendo rwa mbere rugizwe n'umushikiranganji w'igihugu ca israel muri arabia saudite iyo nkuru murashobora kuraba ibindi kuri vyo kuri yo kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com muyagezweho ku mugabane wa afurika naho ikibazo co kubura kw'amazi kiriko kiribonekeza cane mu bice bitari bike muri afurika y'epfo fidel niyongabo aragarutse abategetsi b'ibisagara basigura ko ibura ry'umuyagankuba ririko rituma abantu imiliyoni n'imiliyoni babura amazi bavuze ko mu gihe atamatara aba hari ibikoresho bikenewe kugira bikure amazi mu bushinguro biyajana mu bisagara bidakora Dr gideon gronwald umuhinga mu vyerekeye amazi yafashe akaruhuko ko mu zabukuru avuga ko ivyatangajwe n'abo bategetsi b'ibisagara bidasigura igituma ububiko bw'amazi bugaragara Dr. Gronwald avuga ati The question is were these reservoirs prepared for a failure? So were these reservoirs at about 80%?
ikibazo kihari ni ukumenya niba ubwo bubiko bw'amazi bwatunganijwe mu buryo butari gukora neza kumenya ko ubwo bubiko bwari bufise ubushobozi bwo kuzuza amazi kugera rw'ibice mirongo umunani ku ijana igihe cose uko niko ubwo bubiko butegerezwa gutegekanywa ibintu ntivyategekanijwe mu buryo buhagije kugira bishobore gutuma ububiko bw'amazi buguma bwuzuye igihe cose ibikoresho bikura amazi muri ubwo bubiko bishobora kuba bidakora neza gronwald yatangaje ko ibura ry'amazi mu bisagara muri afurika y'epfo rifise ingaruka zikomeye ku banyagihugu na cane cane mu bitaro abandi bahinga bitegereza ibintu bavuze ko kuba leta yagenye abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi anc muri afurika y'epfo mu bibanza bikomakomeye vyerekeye ikibazo c'amazi batabifitiye ubuhinga aho kugena abahinga babimenyereye biri mu biriko bituma ico kibazo kidatoregwa inyishu yamara leta ya perezida wa afurika y'epfo yavuze ko abategetsi bose bakora mu gisata c'amazi babifitiye ubuhinga buhagije fidela niyongabo urakoze tuvane muri afurika y'epfo dutwara muri niger aho abategetsi batembagaje a- abasirikare batembagaje ubutegetsi eh, bw'ico gihugu basavye kuganira n'ubufaransa ku bijanye n'ingingo y'ubufaransa yo gutahukana abasirikare babwo mu itangazo ryasomwe kuri televiziyo mu ijoro ryo ku munsi wa mbere abasirikare bayoboye niger batangaje ko ikirangamisi ku ngingo y'ubufaransa yo gukura abasirikare bayo muri ico gihugu gitegerezwa gushigwaho mu biganiro n'amasezerano yumvikanywe ko n'impande zombi ku munsi w'imana perezida w'ubufaransa emmanuel macron yatangaje ko igihugu ciwe kizokura ambasaderi waco muri niger abategetsi ba niger barakiye neza ivyatangajwe na perezida w'ubufaransa emmanuel macron batangaje ko ari intambwe ikomeye ku bijanye n'ubwigenge bw'igihugu cabo barindiye ko abategetsi b'ubufaransa babishyira mu bikorwa perezida macron yari yashatse kugirana imigenderanire idasanzwe n'igihugu ca niger yamara gukorana n'ico gihugu mu vya gisirikare vyararangiye perezida macron yatangaje ku munsi w'imana ko abasirikare bayoboye niger batagishaka kugwanya iterabwoba
reka nshimire bagenzi banje fidel niyongabo na thomas kamirindi ku makuru agezweho urya nino ku isi baduteguriye bakaba bahejeje kudushikiriza ayo mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com adresi ya youtube yacu instagram facebook na x ni voa radio yacu mu kanya tuja mu karere k'ibiyaga binini vya afurika amashirahamwe yigenga arenga mirongo ine akora mu gihugu c'u Burundi yandikiye ishirahamwe mpuzamakungu onu n'akanama kayo kajejwe agateka kazina muntu asaba ko ikiringo c'intumwa ry'iryo shirahamwe mu Burundi kitoyirahira ngo congerezwe mu kwezi kuza kwa cumi ayo mashirahamwe asanga iyo ntumwa atakindi igamije atari ugucafuza Uburundi ku rundi ruhande ariko hari andi mashirahamwe akora hanze asaba onu kugumiza ijisho ku Burundi biciye kuri iyo ntumwa akemeza ko agateka kazina muntu kagihunyangwa mu burundi inkuru tubaza pierre claver niyo nkuru aya mashirahamwe arenga mirongo ine adahana ivyicaro vya politike mu burundi yateye umukono kuri urwo rwandiko aratera ivyatsi yivuye inyuma iciyumviro co kwongereza ikiringo c'umwaka c'intumwa y'ishirahamwe mpuzamakungu oni mu vyerekeye agateka kazina muntu muri ayo mashirahamwe harimwo ayaranira agateka kazina muntu nka rige izere ntiwihebure piske burundi ayaranira agateka k'abanyororo nka association ntabariza ayagwanya urudandazwa n'inyuruzwa ry'abantu nka onrcp wetonfrere ayaranira iterambere nka codip ay'abashingwamanza ayaharanira agateka k'ubwoko bw'abatwa ay'ugwaruka ayaharanira amatora meza na demokarasi ayagwanya umugera wa sida nka capes plus ayaharanira ineza y'umwana n'ayandi abayarongoye bahamagarira oni mu rwandiko bayirungikiye n'akanama kajejwe agateka kazina muntu ka oni kudahirahira ngo bagwe muco bise umutego w'abansi b'igihugu mu kongereza ico kiringo mu kwezi kuza ku izina rya bagenzi we gerard hakizimana twarishe hamwe foricone f rimwe muri ayo arabisigura kuri mikoro y'ijwi ry'amerika uno munsi tuvugana turemeza ko agateka kazina muntu kifashe neza kudahirahira ngo bongere kiringo uwo twita umuraporoteri sipesiyare kuko atakintu na kimwe ariko arakora kiretse ko ari muri politiki yo guhiga akazi no kwerekana ko ibintu bitagenda kuri bo uburundi bwarateye intambwe cyane muri icyo gisata ndetse n'umukuru w'igihugu icyo gisata kiramuraje ishinga batanga uturorero kuko zicaha agihanirwa naho iyo bari mu mugambwe uri ku butegetsi hari abamaze gukurwa mu buzi mu gipolisi n'ahandi no mu gisirikare ibyo byose byerekana ko ibikorwa byo gutsinda adatekazi na muntu biguma bikorwa kandi bikomeye nibyo nta gihugu na kimwe agatekazi na muntu kifata n'ijana ku ijana hari ibyo gukora ariko by'ukuri igikenewe ni uko abandi bana yabigishwa gutsimbataza amahoro kubana neza ubwo rwandiko ruje mu gihe akanama kajejwe agateka kazina muntu kawe ni kari mu nama idasanzwe igira mirongo itanu na kane i geneve mu busuwise gushika mu kwezi kuza kw'icumi naho biri uko bagenzi babo bagwiriyemwo abakorera hanze bobo babona ko hamwe amakungu atogomeza ijisho ku burundi n'ivyahuha vyohuhuka urunani fyakati fidh human rights watch amnesty international n'ayandi akorera mu karere n'iburaya asigura ko ihonyangwa rikabije ry'agateka kazina muntu mu burundi ririmwo ubwicanyi kuboreza igufa abantu abagenda mazima yongo n'ibindi riteye amakenga kuko ribangamiye abatavuga rumwe na leta n'abaharanira agateka kazina muntu anshere niko yagize atwara ari igiteka ku izina rya bagenzi we yabwiye ijwi ry'amerika ko igituma bacifuza iyo ntumwa ari uko nk'akarorero abantu barenga igihumbi n'amajana umunani bishwe mu myaka itatu iheze aho rigiteka yashoboye kwegeranya abantu nuvuga barenga igihumbi n'amajana umunani bishwe ibiziga bishyika amajana mirongo inani na batanu amabi abandanya akogwa atacamira nicyo gituma isaba ishimitse yuko iyo ntumwa yo kiringo kugira ngo ibandanye akazi kayo muri raporo yiwe yacekirije mu nama iriko irabera geneve ijwi rya amerika rifise intumwa yawo ni fortine zongo gaeta nawe nyene yaremeje ko agifise akazi muri ico gihugu kubera ihonyangwa kubera ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu ribandanya abatavuga rumwe na leta batotezwa bagafungwa abandi bakanyuruzwa abandi bakangazwa haracari ubwicanyi mu gifuri ndetse n'abashaka kugira amanama ntibemererwa biraturaje ishinga kandi wamenga ibisanzwe hamwe no kudahana abakora ibyaha bagakingirwa ikibaba umuvugizi wa leta y'u Burundi Prosper Ntagwamiye yatubwiye ko ataco barashima kubivuga ko kuva genwa mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe iyo ntumwa ntiremererwa guhonyoza ikirenge mu Burundi naho n'ubu yongeye gusaba uruhusha amahigwe si menshi kuko userukira Burundi i Geneve mu Suisse Elisa Nkerabirori yabwiye akanama ka ONU ko atakaze azopfa hawe muri ico gihugu atunumvise ko hari abasabye ko iyo ntumwa yamirizwa n'igihugu canje yokongerwa ikiringo ubwo rwandiko nirwabashikira muragwiyamiriza namwe mwibaza igituma hari abaguma bamushaka kandi agateka akazina muntu kifashe neza nuko akorera inyungu zabo apaneza igihugu n'umucangero mugume mwibaza ico kibazo kuko ibaguma bamwubaraye ko natwe yokoreye tutamushaka ntawe uramenya ingingo ako kanama kawe kazofata inyuma yo kurungikirwa inzandiko zitandukanye z'abemera n'abiyamiriza intumwa ya oni icyo bikoze umuryango w'ubumwe bwa buraya wemeje i geneve mu suwise ko utewe amakenga n'ibibera mu burundi nko gufungira abantu ubusa gusa ntiwavuze aho uhagaze kuri icyo kiringo k'igiteye impari piyekirave ni inkuru ku bwijwi ry'amerika
igisata c'ubutungane ubu naho mu rwanda sentare y'ibanze ya kicukiro muri ico gihugu yafashe ingingo yo gufunga vy'agategekanyo uwitwa deni kazungu mu gihe c'imisi mirongo itatu imbere y'urubanza mu mizi eric bagirubusa yari mu rukiko ahafatiwe iyo ngingo
ahageze yisekera rwose kazungu ahageze yisekera
mu mupira w'ibara ry'umuhondo n'ipantaro ijya gusa na kaki ari mu maboko y'abapolisi icyarimwe mu mapingu rubanda rumukomera ariko we yisekera uko niko Denis Kazungu yagejejwe ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ruri mu Kagarama mu mujyi wa Kigali mu cyumba cy'urukiko umucamanza yibukije uko imiburanire yagenze ku byaha icuma ubushinjacyaha bumukurikiranyeho ibyo birimo icyaha cyo kwica umuntu ku bushake iyicarubozo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato guhisha umurambo w'umuntu n'ibindi iyo abapolisi batahaba ababuze ababo bashakaga kwihorera ibyo byose umucamanza yarasesenguye ingingo ku yindi yanzura ko ibyagezweho mu iperereza byagaragaje ko hari imibiri cumi n'ibiri yagaragaye kandi kazungu yemera ko ariwe wabishe yashingiye kandi ku mvugo ze zo mu bushinjacyaha n'ubugenzacyaha aho uregwa yemera ko hari abandi bantu babiri yishe yarangiza akabateka mu isafuriya amagufa yabo akayamenagura mu mugambi wo gusibanganya ibimenyetso yisunze ingingo z'amategeko mu manza z'inshinjabyaha umucamanza yavuze ko hari impamvu zikomeye kandi zihagije zigaragaza ko kazungu yakoze ibyaha yashingiye kandi ku kuba urega ubwe yiyemerera ibyaha ntanabyicuze umucamanza yategetse ko kazungu afungwa by'agateganyo mu gihe cy'iminsi mirongo itatu mbere y'uko urubanza rutangira kuburanishwa mu mizi yavuze ko mu kumufunga ari bwo buryo bwonyine bwo kugira ngo ibyaha aregwa bihagarare yavuze kandi ko ari n'umwanya mwiza wo kurinda abakorewe ibyaha iburanisha rirangiye abapolisi bongeye kuboha kazungu bamusubiza muri kasho ari nako rubanda rumukomera kuri bamwe mu babuze ababo byaramarira gusa gusa
banje mumbabarire mwigire icyo mumbaza rwose mumbabarire uko ubushinjacyaha busobanura dosiye ya kazungu ntaho bwumvikanisha umwuga yaba yarakoraga ijwi rya amerika rimaze iminsi rikora iperereza kuri uyu mugabo w'imyaka mirongo itatu n'ine y'amavuko mu makuru twagezeho aratubwira ko kazungu nta mugore agira ayo makuru akatubwira ko kazungu yigeze kugiraho ishuri ry'incuke riherereye i nyabisindu mu murenge wa remera mu karere ka gasabo byabaye ngombwa ko dusura iryo shuri tuhageze twasanze iryo shuri kazungu yari yararyise berwa nasari sikuru bwana emmanuel siwomana atuye nyabisindu mu myaka ibarirwa muri cumi n'irindwi acuruza ibikoresho birimo ibyifashishwa mu mazi no mu mashanyarazi aho acururiza ni nko muri metero icumi ujya ku ishuri ryahoze ari irya kazungu yatubwiye ko bari bazi kazungu ni uko ababyeyi kenshi bavugaga yuko abana akunda kubakubita ishyi kugira ute aricyo mbega tumuzeho ariko tumubona nk'umuntu nyine wigisha nta n'ikindi kibazo tumuzeho impamvu byadutunguye twatumenyereye kuba tumuziho kazungu umurezi umwana wa rwahama ubundi twebwe twatubizi yuko ari umwana wa rwahama tumuzi yuko ari umuntu w'inyangamugayo atambuka tukaganira tugaseka ariko tumaze kumva ngo yishe abantu byaradutunguye cyane turikanga noneho dutangira no gushyiraho ku mahatera yewe ba bana burya bakubitaga ishyi ugasanga babyimbye amatama afite impamvu utangira kuza kwigisha garideni ahangaha mu makuru yazaga batubwiraga ngo ni umwana wa rwahama kumva rero ngo ni umwana wa rwahama tukanamwubaha cyane kuko twatuzi yuko rwahama ari umuntu ukomeye ni nayo mpamvu tutatekerezaga yuko ibyo bindi byaza kuko twamaraga nk'umurezi w'umwana ubyarwa na rwahama uyu mugabo agasanga bikwiye ko ababuze ababo babona ubutabera buboneye kurekurwa bwo ntibyakunda kumva yuko bakamuzanye mu ruhame tukongera tukamureba tukibaza uburyo ko no kumuburanisha uriya ni uko nyine igihano cy'urupfu cyavuyeho kuko nawe nta bumuntu afite kuko iyo umuntu yishe abantu cumi na bane arakicara hariya akabyemera ngo njye narabishe si waba agifite ubumuntu ibyaha kazungu akurikiranyweho ubushinjacyaha ntibugaragaza muri dosiye yabwo igihe nyacyo yaba yaratangiye kubikorera gusa mu ntangiriro z'uku kwezi kwa cyenda nibwo byamenyekanye ko uyu mugabo yicaga abantu yarangiza akabataba mu cyobo yari yaracukuye mu gikoni cy'inzu yakodeshaga mu kagari ka busanza i kanombe ku kicukiro mu myiregure yabwiye umucamanza ko yishe abo bantu nyuma y'uko bamuteye sida ku bushake bwabo ingingo urwego rw'ubugenzacyaha mu rwanda rwihutiye kuyitangaho umucyo ruvuga ko kazungu abeshya ari mutaraga aha bagira ubusajwi ry'amerika i kigali
Eric bagira ubusa bagira ubusa urakoze uh, iyo nkuru rero yawe abakunzi b'ijwi rya Amerika mushobora kugira ico muyivuze ko kuri Facebook yacu ni VOA radio yacu tubandanirize mu gihugu c'u Burundi aho abanyagihugu baba mu gisagara ca Rumonge batariko barubahiriza ingingo zijanye n'isuku kugira ngo bikingirikiza ca korera amakenga yuko bashobora kwandura iyo ndwara ni menshi inkuru y'ijwi rya Amerika yateguye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi muyisomerwa n'umumenyesha makuru Thierry Ndayishimiye i Kigali mu Rwanda inyuma y'aho korera yigaragarije mu gisagara ca rumonge haraheze indwi umuntu umwe agafatwa akajanwa mu bitaro harafashwe ingingo zo gukomeza isuku muri ico gisagara muri izo ngingo zafashwe harimo kutavoma amazi ya tanganyika kugira ngo akoreshwe mu ngo kirazira kandi kuja gukorera muri ico kiyaga ibikorwa bijanye n'isuku kumesura koga no kogerezayo ivyombo kirabujijwe kandi kudandariza ibifungurwa bihiye aho bitagenewe none ubu izo ngingo ngingo zoba ziriko zirakurikizwa ushitse ku kiyaga ca Tanganyika kumwe hawa Rumonge uhasanga abakenyezi bariko baramesuriramwo impuzu abandi baba bariko barogerezamwo ivyombo abandi nabo bagwiriyemwo ugwaruka baba bariko bariyoga imiduga amapikipiki n'amakinga naho nyene vyogerezwa muganga Alex Nkuru nziza arongoye akarere k'ubuvuzi ka Rumonge ati biraduteye ubwoba hanyuma aho mvuga bishobora kuba biteye ubwoba urumva usanga umwe yaje kumesa uwundi ugasanga yaje ko ariko aroga haruhande yabo ugaca usanga uwundi muntu ariko aravoma ivyo rero birateye ubwoba kuko urumva yamigera umwe azoba aje kumesa n'uje koga yikuyeko wa wundi nawe aje kuvoma uca usanga ariyo yadashe agatwara imuhira aho ku nkengera z'ikiyaga tanganyika mu rumonge niho abarobyi n'ababafasha barara mu tuzu tw'uduhema haba abarobyi bashika ku gihumbi ariko nta kazu ka sugumwe kahabazwa ndayiragije ejide twamusanze ku musenyi wa tanganyika mu rumonge ati nihigwa ukugene abarobyi bo kwihagarika no mu gihe baba bari mu mazi kuroba kuko amato yabo atagira twasugumwe aho kuri uwo musenyi wa tanganyika ni naho kenshi usanga harara abana bo mw'ibarabara bamwe mbere bakituma aho nyene kumweha bagafukisha umusenyi kuko atatuzu twasugumwe tuhari mu gisagara ca rumonge kandi hari ubukene bw'amazi meza mu gihe rero rumonge igwiriyemwo abayisilamu benshi bakoresha amazi mu tuzu twa sugumwe ubwo bukene bushobora gutuma imigera yakorera irandagata kubera ubwo bukene bw'amazi ndayiragije ejide ati amazi naboneke urabona nk'ubu nk'ubu turi ko turakiyaga je nawe urabona mu mabomba nta mazi ahari ikindi gishobora gutuma korera irandagata mu rumonge ni urudandazwa rw'ibifungurwa bihiye amacapati ibitumbura amavoka n'ivyamwa bitandukanye biracatemberezwa ku mabarabara bamwe mbere babitegereza ingenzi ziba ziri mu mamodoka anyuragiranwaho mu rumonge ejide ndayiragije akabona ko gutuza urwo rudandaza bigoye urya muntu yoba afise karya kantu gatuma korera igwira niyumvirizwe na leta imwereke ikindi kintu yokora kugira ntihave haba ingorane karya kazi akaba ariko kuba kamutungiye n'umuryango kakamwigishiriza n'abana gutora ikibazo cyo kumubwira atako kazi nureke ata kandi bamuteguriye icyo leta nuko yari kukiraba ikagwiza ubuzi kuri abo bamama bakora ico kintu uriko uranaraba ingo nyinshi uriko uraziraba ubuzirishwa n'abagore mu bibanza nabyo bihuriramwo abantu benshi nta buzu bwa sugumwe rusange buhabazwa aho twovuga ku bituro by'imodoka ku isoko nkuru ya rumonge no ku kibuga c'inkino aho mu rumonge ikikwereka ko abagendera ivyo bibanza batagira utuzu twa sugumwe bihagarikamwo n'isuku ridashemeye rirangwa hafi y'ivyo bibanza aho usanga harangwa n'umunuko uva ku mwanda muto na mukuru isuku kandi ntirishemeye mu bunywero n'uburiro bumwe bumwe bw'aho mu gisagara ca rumonge nta buzu bwa sugumwe buhari kandi babandanya bakora nubwo bashizeho amakomite ajejwe gukurikirana ibijanye n'isuku mu gisagara ayo makomite akaba afise ububasha bwo kugara ubwo bunywero canke uburiro mu gihe bigaragaye ko isuku ryaho ridashemeye aho mu rumonge kandi hamwe korera yotera vyogora kuvura abayanduye kuko hari harabitswe ibikoresho vyo gufasha abanduye iyo ndwara haramenywe n'abasuma bimwe birasahurwa aho naho ni ku ivuriro ritoyi ryo kumutambara no ku bitaro bikuru vya rumonge muganga alex nkuru nziza arongoye akarere k'ubuvuzi ka rumonge ku bwa mbere ubu hariho ikigo kijejwe kuvurirwamwo ico kiza cakorera ni naco babomoye inshuro nyinshi bibamwo ibikoresho oh, hariho ibikoresho bimwe twahavuye turahungisha eh, dushira ahandi n'ivyo bikoresho eh, dusha tuba turikorako eh, mu kugira dushobore kuba turatunganya ariko kandi bigasaba yuko n'ubundi tubandanya tudodora kugira ngo eh, ari hamwe hoboneka abagwayi benshi eh, twahava dusanga kumbure turengewe murazi nuko n'ico kiza eh, kirandagata umwanya mutoya abo twaganiriye batashimye ko tubafata amajwi basaba ko abajejwe intwaro bova mu biro bakaja kugenzura ibijanye n'isuku ibintu bitarayangara barifuza kandi ko hokubakwa utuzu twa sugumwe rusangi abadukeneye bakariha amafaranga gutyo bakareka kuja kwihagarika aho babonye hose abajejwe amagara y'abantu nabo basaba abanyarumonge kwigora bagakurikiza amabwiriza y'isuku cane cane guteka amazi yatanganyika iyo babuze meza banywa no gusubira gukaraba cane cyane nko muri ca gihe hari hateye ikiza ca coronavirusi
yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika
ijwi ry'amerika rero ririko riragendera ikambi ya nakivala iri muri uganda mu rukurikirane rw'inkuru turiko dukorerayo uno munsi umenyeshamakuru ignatius bahizi aratubwira ingene bamwe mu barundi bari barahungiye muri kenya bakaza nyuma guhungira muri uganda ubu babayeho benshi imiryango igera kuri mirongo ine muri bo bipfuza gusubira mu gihugu cabo c'amavuko ignatius bahizi uganda muri nakivala aba barundi bahungiye muri kenya mu bihe bitandukanye kandi bamwe bari bahamaze imyaka irenga kuri itanu bavuga ko kubera ibibazo by'umutekano muke n'ubuzima bubi bahisemo kwihungura
muri kenya uko byagenze icya mbere umutekano muke ikindi cya kabiri ni uko twari tubayeho nabi dufata umwanzuro wo guharuka inyuma mu gihugu cyacu urabona twahereye dufata amafaranga ashika ku bihumbi bibiri y'amanyakenya mu kwezi ayo mafaranga barayakorora bayageza ku mafaranga igihumbi na magana atandatu ku muntu ariko uko bakorora amafaranga ibiryo nabyo byatera biduga hamwe ugiye ni ukuvuga ntabwo twe twapokera indya twari mu nkambi ya, ya karubayeri ntabwo twapokera ibiryo ariko twapokera twatwara bamba zacu ku babosi ababosi rero ibiryo barabiduza hamwe izo ndya upokeye z'icyo gihumbi na magana atandatu wazirya icyumweru kimwe zikaba zirashize nta hantu ho gukora ni ahantu mu butayu wirirwa wicaye kuvuga ugiye ku bitaro hoho bakubwira ngo wakamye amaraso ngo wakamye amazi y'umubiri kumbe ni inzara nta kintu ufite uri kurarya natwe turavuga ati ko ata gahunda yo guhungura impunzi irimo reka duhite dutaha nongeye mbabaza ukuntu bageze mu nkambi ya nakivale kandi batarigeze bahungira muri iki gihugu cya uganda twageze ku mupaka tumaze kwambuka tugeze mu rwanda uganda yari yaturekuye twambutse kuri migiresheni y'u rwanda itugarura inyuma tugaruza muri uganda badusubiza inyuma tuvuga ko hano ata muhanda duhafise utugarura mu burundi muri un ya uganda aba ariyo itwakira ituzana ahangaha twaraje itike iherera hiyo mu turenze muri Kenya busiya duhitamo kuza turaza nyene dufashwa n'abandi bantu rero kujya usanga mwicaye mu igari nyene n'abandi baza baraduha ubuyamzi nyene tugenda ku misigiti cyangwa se ku mashengero batucangira guteba aho tugera ngaho mu Rwanda mu Rwanda rero turinjira hama rero baradufata baratwaka ivyangombwa nyene vy'impunzi kuko nta bindi twari dufite barabicisha muri kompiyuta bararungika baca baratwirukana twebwe babitwaka twagira ngo hari icyo bagira badufashe barabidusubije bamaze kubidusubiza bahita baratwirukana twabonye rero yuwe niza kudutorayo mu bugande baratuzana ngaho tuza kugera ahantu bita kagitumba turinjira mu mupaka w'u rwanda muri migeresheni y'u rwanda barapima imizigo barareba ko nta byuma tuba tuzanye imizigo barayipima basanga nta ngorane ariko nyuma icyagiye kuhaba barareba mwese tubabone mwasubiye muri uganda tuca turagenda turacumbika aho kuri boda kagitumba abantu baragerageza baradufashirizaho twahamaze iminsi itatu badufasha baduha ibiryo ni ukuri abanyagihugu ba uganda imana bahezagire kuko baradufashije cyane ibibaye mu gihe hari n'izindi mpunzi muri uganda ziganjemo iz'abarundi n'abakongomani bagerageje kuva muri uganda baja muri kenya kuri bo iki gihugu kiraborohereza gusa bamwe mu bahabaye siko babibona ignatius bahizi urakoze mbere yo guhana agahindukira ngende mbwiye abakunzi b'ijwi rya amerika kuko iri kurakora mu ikambi ya nakivale ejo rero muzo kumva iyindi nkuru ku buzima butandukanye impunzi z'abarundi bari ngaho babayemo nonga duce dusozera amakuru no mugoroba twari tubafitiye yakoze nadia taha na engineer bari kumwe muhinga bw'ivyuma diana ninahazwe karakanyamuneza ntangere ko kubana namwe kuri uno mugoroba tuzongere ejo mu kurindira murara haryana hataryana harara umwansi